Tunin raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa Gijimaata galgal sa'aatii lamaa walakkaa hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinee yaayyuu jalqabne. Barabarii nagaa xiqqaan nagaa guddaan nagaa elemaan nagaa elemtuun nagaa elma gaadiin nagaa jecha wal eebbisa nagaa wal fuudha warri nagaa waliin qeessa nagaa arguyyaan kibxata caamsaan 26 barii 2020 keessa jirra biyya afaan oromoo naayilsaatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtanini anini soraa lafeeti Itoophiyaatti hardhallee nama 46 irratti vaayirasii koronaa argan dhukkubi kun keessumattuu iyyuu finfinnee keessa olloota lidataatiif addis katamaatti akka malee nama irratti argan vaayirasiin koronaa kun nama hedduu cinqeetiin dhukkuba mataatti buusuu jira nama hedduu dhib kanaan wallaanachuu jira dhukkubi cubbuu koronaa yaalaaf qabate ufee gachaaf waaqa qofaatti nan baasaa jedha abbaaf intalti waliin sirbani warra dubbifne keessaa tokko filannoo pirezidaantummaa burundii ammallee paartiin biyya bulchitutti moo'ee jedhan tujubeetti oduunutti himaa achii waan affeddachaan.
akka mooltaan dhaggeeffatoota keenya kan oduu dubbisu hantuu jubee horaati. ministiriin eegumsa fayyaa itiyoophiyaa koovid 19 biyyattii keessatti hammaataa adeemuun waan argamaa jiruuf uummanni of eeggannoo barbaachisu cimsee akka godhatu beeksisee jira kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna laga xaanaa irratti kan uumame aramaa imboc jedhu dhabamsiisuuf hanga ammaatti furmaatni argame humna namaati jechuudhaan daayiriktarri olaanaan ejensii dhimmootii bishaaniif kan laga xaanaa beeksisaniiru akka filmaataatti kan dhiyaatan malli kan biroon yaaliidhaan ilaalamanii furmaata waariinsa qabu hin argamsiisnee jedhu daayirektarri ejensii kanaa dooktar ayyaalew wanda'e ejensichi waggaa kana hanga waxabajjii soddomaatti xaanaa imbocirraa qulqullaa'e argamsiisuuf karoorfatus hamma walakkeessa waggaatti kan inni hojjete dhibbarraa harka shantama qofaa walakkeessa waggaa booda garuu sababaa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e hojiin hin hojjetamne jechuudhaan daayirektarichi ibsu isaanii asteer misgaanaa gabaasteetti aangawoonni naannoo ka tigraay keessaa manni barnootaa sadarkaa lammataa magaalaa shiree kan waajjira giifti duree itiyoophiyaan maallaqa argameen ijaaramaa jiru ji'a torba booda kan xumuramu ta'uu beeksisan shireen naannolee sana keessaa kan giifti dureen ijaarsa manneen barnootaa sadarkaa lammataaf qarshii miliyoona digdam ramadaniif keessaati maddeen waajjira giifti duree raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti shireen maallaqa deeggarsaa kan argatan magaalota shan keessaa tokko ijaarsi manneen barnootaa kanneen biroo xumuramuu beeksisaniiru jedha gabaasi mulgeetaa asbaa maqaleerraa erge kaadhimamaan paartii biyya bulchuu kan burundii evarist ndaayishimiyee filannoo pirezidaantummaa injifachuu isaanii bahiin filannoo duraanii agarsiisee jira paartiin mormituu ijoon immoo shiratu hojjetame jedha gabaasa guutuu jaallannee dubbisa.
koomishinni filannoo walabni wixata kaleessaa bahii sagalee uummataa hanga tokko ifa kan godhe yoo ta'u. nidaashmeen sagalee harka jaatamii sagal akkasumas dorgomaa isaanii guddaa akka ta'an agaatoon rawaasa paartii mormituu cnl jedhamurraa harka 24 argatan kan yeroo ammaa itti aanaa pirezidaantii ta'anii jiran gaastoon sindimuuwaa ammoo harka lama qofa argatan paartiin mormituu battalumatti shiratuu jira jedheera dubbi himaa akka ta'an tarnas maaniraamboonaa vo'eef akka ibsanitti. kaadhimamaa keenya injifachuusaa ragaa kan ta'u lakkoofsa ofii keenyaa qabna jedhan sagaleen kennamee irra deebi'amee akka lakkaa'amu gochuuf karaa sirrii ta'een gaafachaa jirra ragaa haalamuu hin dandeenye hedduu qabna bahiin filannoo labsame fedhii uummataa isa dhugaa kan agarsiisu mitii jedhaniiru lakkoofsa sobaa labsaniin paartiin keenya rifaatuu keessa jira. koomishina filannootu paartii biyya bulchuu wajjin wal ta'ee taajabdoonni filannoo kan mormituu wirtulee sagalee kennan irraa fageessan jechuudhaan himatan haga ammaatti mannaa kanaa mootummaa biraas ta'e nama filannoo kana injifatan jedhame biraa deebiin kennamee hin jiru garuu ittaanaa pirezidaantii kata'an siindoomiyoon voa wajjiniin gaaffiif deebii kabiroo gaggeessaniin shiratu hojjetamee isa jedhu himannaa mormitootaa gatii dhabsiisuun nama injifate jedhameef baga gammaddee jedhaniiru filannoon xumuramee jira namni amma filatame kun pirezidaantii lammiiwwan burundii maraa ta'uu akka qabus gaafataniiru paartiin biyyattii bulchaa jiru paarlaamaa keessaa barcuma 72 kan argate yoo ta'u mormitoonni barcuma 27 akkasumas paartiin aproonaa jedhamu barcuma tokkotti argateera bahiin filmaataa akka xumuraa har'a kan labsamu yoo ta'u paartileen bahii filmaata kanarratti gaaffii qaban iyyachuuf guyyaa kudhan qabu jedhame namni amma injifate jedhame kan pireezidaantichi duraanii dhiyeeffatan ta'uun beekameera.
maadagaskar kan biyyattii keessatti faca'ee jiru koovid 19 ittisuuf jecha loltootaaf doktoroota magaalaa to'amaa siinaatti ergitee jirti maadagaskar keessaa erga kamisa darbee qabee namoota 122tu haaraa vaayirasii koronaan qabaman loltoonni 100 ol ta'an sababaan to'amaa siinaatti ergamaniif nageenya eegsisuu akkasumas ulaagaa maaskii kaayyachuuf walirraa hiiqiinsa namootaa kaa'ame akka kabachiisan gochuufi. dubbiimtuun waaltaa ajajaa koovid 19 ittisuuf hundaa'e akka jedhanitti namoonni dhiyeenya odola garba hindii keessaatti du'an sababaa vaayirasii koronaa ta'uuf dhiisuu dooktoronni adda baafachuuf jiru ajaans firaans pirees akka gabaasetti kanneen ijaan argan hangi tokko reeffi daandilee to'ama siinaarratti argamuuf sababaan du'a isaanii kan hin beekamne ta'uu dubbatu jedhee jira ministeerri koominikeeshinii mootummaa lalaatiyaanaa rakootoon diraaziif. reeffi daandii biyyattii kamirratti iyyuu argamu haalanii humnoonni nagaa eegsisan to'ama siinaatti kan ergamaniif sababaa koovid 19 heddummaataa adeemeefi jedhan maadagaaskaar keessaa namoonni 527 vaayirasii koronaan yoo qabaman lama immoo du'aniiru kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha uggurri imalaa biraaziilitti geggeessamu har'aa qabee hojiirra kan oolu ta'uu waayit haawus ibsee jira. kunis kana dura kan waayit haawus beeksise guyyaa lama achi as siqe aangawoonni guyyaan uggura kanaa kamisarraa gara kibxataatti achi as siquusaaf sababaa addaan kennine uggurri kun namoota biyyootii alaa guyyoota kudha afur dura gara biraazilitti imalanii turanis ni dabalata aangawoonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti nama koovid kudha sagaliin qabame guyyaa qabame kaasee mallattoon dhukkubaa utuu irratti hin mul'atin guyyoota kudha afuriif tura staatistiksiin yuunivarsiitii joons hoopkins biraa bahe akka mul'isutti Biraazil biyya vaayirasiin koronaa keessatti hammaata ishee haaraa ta'uu beeksisee jira. Ministiriin eegumsa fayyaa Biraazil wixata kaleessaa akka jedhetti sa'aatilee 24 darban keessatti namoota 807tu sababaa COVID-19 du'an. Yuunaayitid Isteets keessaa guyyaa tokkotti namoota 620tu du'aa turan. Waayit Haawus akka beeksisetti uggurri kun namoonni biyyootii alaa kanneen Biraazilitti imalanii turan biyya keenya keessatti madda faca'ina vaayirasii itti dabalaa akka hin taaneef gargaaraa jedhee jira. pirezidaanti doonaald tiraamp chaayinaa iraan biriteen aayerlaandiif biyyoota awurooppaa 26rra uggura imalaa kaa'uun ni yaadatama hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa kaleessa akka jedhanitti aangawoonni qorannaa geggeessaa yennaa jiranitti daawaan haayidrooksii kilorookiin jedhamu akka hin fayyadamne beeksisanii jiran teedros aadaanoom gaazexaa laanseet jedhamu irratti qorannaa barreeffame tuquudhaan lakkoobsi namoota koovid 19 qabamaniif daawaa kana fudhatanii du'anii hedduu ta'uu tuqanii jiru. qorichi kun namoota dhibee busaan qabaman yookaan dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu hin qabaanne qofaaf kennama jechuun cimsanii yaadachiisaniiru. saawud arabiyaan dilbata kaleessaa qabee uggura imalaa biyya keessaa sagada masjidatti geggeessamuuf manneen nyaataaf kaaffee dabalatee akka cufamuuf ajaja kenname laaffistee jirti ibsi dhaabbata oduu biyyattiin kenname akka jedhutti uggurri martinuu magaalaa makkaarraan kan hafe waxa bajjii 21 qabee dhumata saawudii keessaa namoota 75,000tu vaayirasii koronaan qabaman. muummichi ministeeraa biriteen booris joonsan biilsaalee alatti gabaan geggeessamu waxabajjii tokko qabee akka banamu kan karoorsan yoo ta'u suuqileen immoo waxabajjii kudha shanii qabee akka banaman beeksisaniiru of eeggannoo gochuudhaan balaan weerara vaayirasii kanaa deebisee akka hin kaane bifa ittisuun ta'uun barbaachisaadha jedhan biyyoonni sababaa vaayirasii koronaan cufataa turan qalbiidhaan banamuu jalqabuun gabaan addunyaa kan eeshiyaa har'a akka ol ka'u godhee jira. gabaan tookiyoo keessaa dhibbarraa harka lamaaf qabxii shaniin yoo ol guddatu kan hoong koong immoo dhibbarraa harka lamaaf qabxii tokkoon ol guddateera kan sidnii harka lamaaf qabxii sagaliin kan shaangaay dhibbarraa qabxii saddeetiin kan see'ool dhibbarraa harka tokkoof qabxii ja'aan yoo ol guddatu kan taayiwaan dhibbarraa harka tokkoof qabxii tokko guddina agarsiisee jira gabaan boba'aas har'a kan ol ka'e yoo ta'u dhukuti boba'aa yuunaayitid isteets barmeelli tokko doolaara soddomii afuriif saantima afurtamii sagaliin ol ka'ee jira gama biraan gabaan addunyaa doo joonsiif snp fi naasdaaq jedhaman martinuu dhibbarraa harka lamaan ol ka'aniiru jaappaan labsii yeroo hatattamaa baatii lamaaf ture waan kaasteef jecha abdiin investorootaallee deebi'ee ol ka'ee jira oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
viiyoo afaan oromoo naayil saatiif meetirabaandii irraa caqasaa jirtan. vaayirasii koronaa Itoophiyaa irraa nama hedduu irratti arguu jiran guyyaa dheengadda 88 kalee 73 Har'aallee afurtamii ja'a. Dhukkubni kun Finfinnee keessatti akka malee dabalaa deemaa jira. Shifeerootii makiinaa fayyisaa biyyoota ollaa adda daandaniilleen warra dhukkuba kana guddoo irratti argan keessaa tokko jedha. Ministeera Fayyaa keessaa Dooktar Taganee Raggaasaa. Tsaahii Daamtoot dubbisa.
Hanga ammaatti biyyattiitti lammiileen vaayirasii koronaatiin qabaman keessaa harki caalu jiraattota magaalaa Finfinneeti. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan ariitiin dabalaa jiraachuu yaaddeessaadhaa jiran Dr. Taganee Raggaasaa, Daayirikteer Kominikeeshinii Ministeera Fayyaa Itoophiyaa.
Lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiitiin qabaman yeroo yerootti dabalaa dhufee jira. Keessumaa torban tokko torban lama asitti. Haala baay'ee nama yaaddessuun dabalaa dhufee jira. Akka waliigalaatti immoo yoo ilaalle parsantiin haga torbaatamaatti dhiyaatu magaalaa Finfinnee irratti kan argamaa jiru. Kanaaf sababni isaa inni guddaan inni jalqabaa yaa Finfinneen akkuma beeknu saaxilamtuudha dhukkuba kanaaf kallattii adda addaatiin naannolee jiran hunda keessaa magaalaa Finfinnee faana wal qunnamtii kan qabani. Biyya alaa faana biyyoota Afrikaa ta'an akkasumas ollaa biyyoota ollaa wajjin kallattiidhaan jalqaba wal qunnamtii qabaachuu ni dandeessi. Karaa biraatiin garuu inni guddaan maalimmoo of dagannaadha. Kutaa magaalaa lamarratti haalli ammatti mul'atu kun namoonni bakka itti baay'atan kutaa magaalaa Addis Katamaa jedhamu kanaaf hidhata. Irratti yoo ilaalle baay'ee rakkoo akka rakkoo guddaatti kan laalle fi iddoon tatamsa'inni namoonni baay'een irratti argames iddoo kana lamaanii kun maal argisiisa namni of dagachuu walirraa of fageenye eeggachuu dadhabuu sababii gabaatiin isaa ta'uu sababii adda addaatiin iddoo baay'ee namni itti walitti baay'atu waltuttuqqiin sana keessa dhufa. kun sababa guddaa dagannaadha jenneeti kan laaltu dagannaan rakkoo kanaaf nu saaxilaa jira.
Tatamsa'inni weerara vaayirasii kanaa Finfinnee qofaatti kan dhaabbatu osoo hin taane magaalota dhiyeenyaa fi fageenya irra jiraniif yaaddessaadha. Kanaaf hawaasni of eeggannoo cimaa taasisuu qabaa jechuun ibsaniiru Dr. Saganeen.
Amma fakkeenyaaf namoonni baay'inni gidduu kana keessumaa guyyaa sadan kana namoonni qabaman vaayirasii kanaan jedhamanii warreen tuttuqqii hin qabnee fi akkasumas seenaa imalaa hin qabne fa'idha. Ka'umsi dhibee kana maal jettanii qorattaniitu warreen tuttuqqiidhaan ala jiranii fi seenaa imalaatiin ala jiran kana.
Warri tuttuqqii seenaa imalaa hin qabne dabalaa dhufee jira. Keessumaa Finfinnee kanarratti iddoo tokko tokkotti wanni irra deebinee qulqulleessaa jiru jira. Fakkeenyaaf gabaasni jalqaba ta'ee tuttuqqii hin qabanii wal qunnamtii akkasumas imala jalaan qaban kan jedhee baruun jira. Iddoo tokko tokkotti namni akkuma beektu nagannaan hin jira eenyu isaan akka wal qunname sadarkaa dhaqee magaala kam akka dhaqee tajaajila yaalaaf hospitaala kam akka adda addaatti dhaqetti ni mul'ata. Kanaaf akkaataa pirootokolii namoota tuttuqaa qabaniif sababiin isaa maal ta'uu danda'a karaa jedhamuun yaadamee xiinxalamaa kan qulqullaa'u ni jira isa bifuma sanaan qulqulleeffame galchuun isaa yeroo yerootti bahaa jira haa ta'u garuu akka walaatti immoo ilaalle amma namoonni tuttuqqii hin qabne namoonni imala biyya alaa hin qabne bal'achaa dhufee jira. Kanaaf sababa guddaadha jennee kan dammannuu fi kan irratti hojjetamuu qabu dagachuudha. Of dagachuu lubbuu ofiitiif iddoo kennuu dhabuu, namaaf yaaduu dadhabuu, maatiif yaaduu dadhabuu, biyyaaf yaaduu dadhabuun kun rakkoo guddaadha akka itti kan mul'atu waan ta'eef inni guddaan dagannaadha.
Hawaasni marti weerarri tatamsa'ina vaayirasichaa sodaachisaa waan ta'eef of eeggannoo cimsuun harka saamunaadhaan dafanii dafanii dhiqachuu fageenya eeggatanii socho'uu afaan funyaan haguuggatanii deemuun dirqamaa kan jedhan Dr. Taganeen bakkeewwan tatamsa'ina vaayirasichaatiif saaxilamoodha jedhaman bakka tajaajila geejjibaa fi bakkee gabaatti of eeggannoon akka jiraatuuf hojiin seera kabachiisuu qaamolee dhimmi ilaallatuun ni taasifamaa jedhaniiru. konkolaachistoota daangaa ce'uudhaan tajaajila geejjibaa kennan ilaalchisuudhaan akka ibsanitti Dr. Taganeen hojiileen daangaa irratti hojjetaman akkuma jiranitti ta'e dagannaan konkolaachistoota biratti haalaan mul'ataa jechuun ibsaniiru.
Eeggannoowwan gochuu qaban fakkeenyaaf isaan akkasii kun amma dursi kennamee fi wantoota ittiin ofirraa ittisan kan akka maaskii godhachuun kun dirqama ta'utu irra jiraata. Qulqullina eeguun dirqama. Iddoo barbaachisaa ta'etti immoo guwaantii harkaas qabachuun irra jiraata. Dhimmoota akkasii kanarratti ilaalcha jijjiiramaa fiduu dadhabuu fi of eeggannoo gochuu dadhabuun ammas akka rakkootti jenneeti kan laallu waan ta'eef naannaa sanatti ammas hojii bal'aa hojjechuu qabna.
Gama biraatiin tatamsa'ina koovid kudha sagal ittisuudhaaf kan hojjetu koreen ministeerota haala qabatamaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru irratti xiyyeeffannoon kenna. kenname hojjetamuu murteessaa ta'uu mari'achuu isaanii ministeerri nageenyaa aadde Mufriyaat Kamiil ibsaniiru. Lammiileen hanga yoonaatti dhibee kanaan qabaman keessaa harki torbaatama kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uu ibsuudhaan aadde Mufriyaat kutaalee bulchiinsa Addis Katamaa, Araadaa fi Lidataatti akka magaalattiitti vaayirasii kanaan namoonni qabaman hedduu ta'us ibsaniiru. Kanaafis of eeggannoon akka godhamuuf hubachiisuun tarkaanfiin barbaachisaa ta'es akka fudhatamuuf koreen kun waliigaleeras jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
vaayirasiin koronaa kun nama hedduu yaaddesseetiin dhukkuba mataatti buuse namni hagi tokko falaayyuu intarneetiirra barbaadachuu jira diyaanaa misheelitti odutannuu erge jaalannee nutti.
weerarri dhukkuba koovid kudha sagal namni dhukkubsate akka durii dooktara ofii bira dhaquudhaan gorsa yookaan wal'aansa argachuu kan dhorke yoo ta'u kanneen haala uumame kanaan hojii dhaabuudhaan akkasumas waan adda addaan yookaan sodaan mudate. gama marsariitiin akka gargaarsa argatan dirqisiisee jira. Winnie Wong waa'ee kanaa yeroo dubbattu. Ana dabalatee gara namoota soddomaa akka taanu karaa gama Zoom jedhamuun akka walgeenyu eega ta'ee booda hoogganaan dhaabbata keenyaa waajirri kun waan cufameef jecha hundi keessan deemaa nuun jedhe hojiirraa ari'amnee jechuudha. kun egaa waan akkaan sammuu namaa dararu ta'e hojiin hin jiru taanaan attam ta'uu jette. Jaakob Maak immoo magaalaa Minneapolis keessatti itti aanaa bulchaa waajjira tokko ta'uun hojjeta. Sadarkaa sodaa fi yaaddoon na qabate ogeessa wal'aansa fayyaa bira dhaquun akka narra jiru na hubachiise. Akka koo durii of too'achuun dadhabe. humna koo ol natti ta'ee jedhe. Ga'eessota Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan kanneen walakkaa ta'an yaaddoo fi muddamiinsa keessa ka jiran ta'uun gabaafamee jira. Sababiinsaas waa'een weerara vaayirasii koronaa kun fayyaa sammuu isaanii irratti dhiibbaa godhee jira jedha. Qorannaan dhiyeenya kana dhaabbata Kaayizer Faamilii Faawundeeshin jedhamuun gaggeeffame. Jaarmiyaa kana keessatti ogeettii wal'aansa dhukkuba sammuu ka ta'an Kaaraa Shimit akka jedhanitti
social isolation, loneliness, all of that is deeply connected to, to poor mental health outcomes. And the hardest hit are going to be folks like older adults.
Hawaasarraa adda ba'uu qofaa ta'uu kun hundumtuu fayyaa sammuumiidha. Kun keessumaa ga'eessota qobaa jiraatan irratti ijoolleef dargaggoota akkasumas weerara koronaa kana kallattiin kanneen dura dhaabbataa jiran ogeessota fayyaas ni miidhaa jedhaniiru. Kanaaf namoonni wal'aansa sammuu barbaadan lakkoofsi isaanii dabalaa yeroo adeemu hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa gama viidiyoo fi teeknooloojii ammayyaa adda addaa gargaaramuun dhukkubsataa waliin wal ilaalaa koompiyuutara taabileetii bilbiloota ismaartifoon jedhamanii irratti gargaaruuf hojjetaa jiru jedhan Shimit. Waan silaa dhukkubsataa waliin qaamaan wal arginee qorataa turre. hundasaa gama viidiyoo fi kanneen biroon dhukkubsataa gargaaraa jirra garuu nutti heddummaata. Waa'ee akkasii irratti kan hojjettu Juulii Kiwutlii akka jettuutti ijoolleen yaadda'uuf sodaarraa kan ka'e dhukkubsatan mala warra ga'eessotaa kanaan gargaaramne ilaalaa jirraa wal'aanuuf jedhu.
Connection is what makes us human and it makes it's what creates our lives.
Walii keenya gidduu walitti hidhata yookaan quunnamtii qabaachuun keenya dhala namaa ta'uu keenya agarsiisa. Kunis hedduu gargaara. Jireenya gaggeessuuf nu gargaara. Kun jireenya keenya kan manaan alattis hojiirra ooluu qaba jedhan. Hiriyyootaa fi hawaasa akkasumas manneen barnootaaf lafa hojii firoottan keenya gidduuttis hariiroon ture gadi bu'aa deemeeraa jedhan. Wong ega hojii ishee dhabdee booda marsariitii bifa adda addaan qophaa'e irratti gargaarsa wal'aansa fayyaa kan argataa turte ta'us maaliif qaamaanii ammaan booda doktara bira dhaquun akka narra jiru naan galuu jetteetti. Waggootii xiqqoo dura hakiima koo wajjin gama meeshaa ammayyaatiin wal quunnamuun gargaarameen beeku qaamaan argamee mari'achuun fedha. Amma garuu ergan kana argee booda hakiima kana bira dhaqee arguun kan barbaachisu natti hin fakkaatu jette. Jaakob Maak Minneapolis irraa akka jedhutti immoo wal'aansa fayyaaf jecha namni gama marsariitiin argaa jiru sun nama gaarii turte haala ammaa kana keessatti na gargaaruuf waa hedduu gooteettii jedheera. Jaak Maak gorsa kenneen guyyaa guyyaa sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu sabaa himaa dhaggeeffachuu hanqisuu yookaan daangessuu nama waliin bilbilaan dubbachuun ni gargaaraa jedha. Namni hundumtuu marsariitii qabaachuu hin danda'u yookaan bilbila ittiin namaaf bilbilee dubbatus hin qaban keessumaa kanneen umrii dheeraa yookaan dullooman jedhan.
Vii'oo afaan Oromoo naayil saatiif metirbaandii irraa caqasuu jirtan. Dhukkubi cubbuu yaayyuu laaf qabate of eeggannuuf waaqa qofatti nan baasaa jedhan. Abbaaf intalti diraaf baadiyyaa keessa yaa'aneetiin waan koronaa kan nama barbaarsiisuu jirra sirbaan namatti himuu jirraa jedhan. Sirba irraa caqafne achiin duubatti waan wal gaafanne dachaan. Waaqa guddaa beeknu malee dhukkuba guddaa hin beeknu jedha. Akkan jedhani sirban abduuba waaqootiif elema abduuba elemaan intalganni sagalee jedhu. Sadii baratte abduubi ammoo nama istuudiyoo mataa ofii qabu nama muuziqaa sirba hedduullee lafa qabu jedha.
Dhaloota haala galchanii sirbi jala qabee ijoollee xiyyaanii jeqee naannoyyuu bishaan jakeen bishaan dhagan kan qabsaatti waraaban kan faayidaan isaa maan inni maan inni nam qarqaaraa inni waan kanirra barreessaa inni barcuma inni taan kun maan inni nam qarqaarti inni waan kanirra barreessaa inni duuba warri. waan kanirra walaloo barreessaa walaloo barreessu waan barreessaa sun muuziqaa deebisaa jedhan jireenya kee keessaa mukti faayidamaa ni qabu gaafadhee warri faayidaa waan kaan hojja warri barreessu ni waan barreessaa sun muuziqaa deebisaa jedhan akkasiin barsiisaa ture amma akkasii namni isiilleen barreessa.
Akkanaan elemaan sirbii isiin sirbite. Hagam sirbite akkanaan.
Amma sirbii isiin sirbite sirbaa hundeen tokko hammi jechaa.
Duubii maqaan sirbaa kaasaan beekaniin King Saamaa jedha.
Sirbi kiyyaa hedduu sirbi amma keessumattu haadha hulleen hin jira kanan akka malee beekaa abbaallee qofa dha'ee abboo kiyyaa jalqabi jiru kiyyaa si malee hin taatu jiruun tiikaa dhiyaan abbaa sirbillee hin jira nama hedduun hin beekaa sirbi aadaa ka hedduu qabaa jirra amma.
Sirba gamsii baafatee qabda.
Sirbi ambaa sam sirbi shantamii torba ija.
Daalota iyyiin faarsanaa qaba fayyada.
Daalota iyyiin faarsanaa qaba. Isittu waa faarsanii qaba. Amma badhaasoo hin faarsanaa qaba. Waa faarsuu dantuu garaa qaba. Akkisiitiin himanaa qaba. Waan jedhuuf hedduu dantuu qaba.
Durii namni sirbi sirbimoo moo kama haaraa cufti kamuu fi barreeffatte.
Ganshanitti sirbi yoo qabee takka sirbi nama hin sirbin takka iyyuu haga dhalaabdeeyyuu takka sirbi nama hin sirbin. Migira intaltan ta'eetii deebi'a. Elema. Baara.
Dabaara.
Barumsi akkam?
Bessa.
Yoo guddaatti maan ta'uu feete eegitana?
Wajja guddadhe.
Ee.
Pireezidentii.
Kaayessa.
Ka Itoophiyaa.
Akkanayyoo.
Ee.
Fedhii tantee tan malee fedhii sirbaa qabdaa jedhanii sirbi sirbitaa sirbi kan keekaa guddoo namni jaalaatu keessa tokko vaayirasiin koronaa namijjeessa jettee haa sirbitee jira sirbi kana maangul sirbite yookaan akkamiin sirbite kana sirbin jaalataati.
Ee. Koronaan biyya iddoo baasee lafaalee walitti qixeessee. addunyaallee achi fuqqiteese kanaaf yaadee herregee sirbee. Kiyyabe.
Jettee.
Elemaan intalganna sagalee jira. Dhukkuba malaaf dhufu dhageette maqaan koronaa jedhanii dhageette qorsaallee hin qabu jedhanii dhageette.
Nama tokkollee dhageessee
Akkuma sirbite siidii irra sirbite kana namallee gorsitu ijoollee waliin baratan faa ijoollee buleeyyan ta'eeti faa ijoollee dir keessatti argitu faa akka nama goggorsita afaanii moo sirbumaan nama gorsuu feeta.
Nama wal dhiyaatullee ijoollee tamaarii keennaallee cufiin gorsa.
Namni maan siin jedhu ijoolleen xixiqqoon namni hin gorsitu faa siin hin jedhu yoo tokko tokko yookaan ammoo namni sirra fudhata waan ati jettuun kan.
Hin fudhata ta'e hin fudhata namni guddoon hin fudhata ta'e guddaaf dhiqaallee.
Akkanaayyuu. Wan fudhachuu malaniyyuu. Sirbi dhibii sirbitfaa qabda sirba akkana kana.
Kaayyoolleen qaba. Kaadaallee cufuun qaba sirbidduu qaba.
Sirba abbeetii sirbitu moo akkamiin sirbita akkanaatiin ati ijoollee namni.
Hojjaa baankii barcuma kan onni ni hojjetamuuf nuti maa edeenullee qorree itti gaafannee duuf sirbaa deebisan on jedhee duuba akkasii sirbe. Aadaan tiyya dansaa anaataa dhiibii maa barbaada. ol qabee yaada tiyya imul'isa oromumma tiyya in jaalladha aduun tiyya tas. Anu lama acheeyyuu fadhibiillee mi lamaan tokkollee naa jedhu.
Ayyoo malee ayyoo malee ayyoo malee lafti gaaruu hin baasiftu ayyoo malee.
Sirbu kan eenyu sirbite haadhumsi dhalteef sirbite moo haadha nam cufaatii sirbite.
Haadha nam cufaa.
Haati amma sirbii kan sirbiteef jennaan maan siin jette. Kan paarte?
Naan paarte cufee gammaddee guddoo gammadde.
Ayyee ka dhibii waan dhibii maanfa sirbite.
Gootiin hubeennu kaadinaa gaariin jennee gootiin hubeennu kaadinaan jilbifannee gootiin hubeennu kaa'amanaa hin nyaannee gootiin hubeennu. kasaa baddaa hin baafne nyaatanii aalii tandu jabaa sabaa sablammiiti.
Elemaat beeku guddoo jajjabdu akka sirbaan jabduu amma yoo guddattee pirezidaantii ta'uu fedhaa jettee jidduu jijjiirachuu fedhandeetta barumsaan akkamitin barumsaan jajjabduu.
Jabduu bee.
Hayyee agameessoo fa baatam kutaa tokkeessoo lamfaa fi sadiifaa keessaa kan baate.
Namba waan namba tuu namba tirii akka.
Tokkeessoo laba'ee lammeessoo laba'ee sadeessoo laayyuu ba'ee naan jette barumsallee jabduu akkuma sirbaan jabduu kana. Badhaasafaa argatte? Maal argatte?
Tamaarii keessaatti shubba fanamaa qootanii, saanii fanamaa qootanii.
Ahaa. Lemaan galateeffadhaa abbaan isiillee nama sirbaati. Mee tokko sirbi tokko hafeetan keessa nuu fili waliin nu sirbaachiin duubatti nagaa walitti dhaamanna.
Murruktu jeellee nama afaan takkatee. Rukubii cubbuu koronaa yalaaf qabatee.
Akkan jedhani sirban abduuba waaqootiif elemaa abduuba elemaan intallan sagalee jedhu sadii baratte abduubi ammoo nama stuudiyoo mataa ofii qabu nama muuziqaa sirba hedduullee lafa qabu jedha warra lamaanuyyuu hin galateeffanna. Taarratanum tabariitii walti dacha'an ruufi rukutaa nagaan bulaa sagantaa afaan amaaraatti itti aana naga jenne nage an soraa lafeeti.